Father, plenty money for my backyard. Plenty money for my house, yo. No recession for where you dey. Oluwa visit me, I dey wait yo. Àlejò lówó mo ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ o. Ẹ fún mi lówó mi ò ní ìyàwó káyọ̀ o. Bàbá bless me o, I no go stingy o. Try me make you see. money i no go let am money money ego ego àgbékánu kò owó money money ego ego ego òwò yálé mi dákun mo bẹ̀ o. bless me bless me baba give me good life ìpadà kí n máa yan fandafanda lójú ẹlẹ́gàn mi o money money. make e add up baba. I no want to see lo jọ̀wọ́ mo bẹ̀bẹ̀ o. Ó pé kó pọ̀ àní mo bẹ̀bẹ̀ o. Torí dẹ́bìtì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Fámìlì mi pọ̀ ó pọ̀ o. Abẹ́sí on me and give me good life. E dey me peace of mind. Every day as I dey grind. Make your favour follow me, Baba. Money, money, yeah, oh ego àti ẹnu kò owó. right my people i salute una and welcome una this beautiful morning to inform me radio and this na business and lifestyle program inform me with olayemi and co and of course na una country sister continent sister and world sister olayemi voice una dey hear this morning yeah so maybe na because i don take uh, small oxygen this morning na im dey make my mouth dey sharp sharp like this like, despite the fact say na. Uh, half and half sleep i sleep the sleep as uh, many things dey go through my mind but it's all good thank god say we don see this new day mm, na so na so na so they say na so play na we dey play for our country nigeria right now but no be only our country we go for play o anywhere wey una for dey hear our voice make una dey play too again i wan just remind una anybody wey tell una say prayer no dey work the person na agent e be o so that e go leave una dey powerless <laughs> hey mm, my dear people those wey dey say prayer no mean e no dey work na dem dey do incantation na dem dey do uh, wetin dem dey call am eh, e get some other names wey dem dey call dem now oga de omo wetin be those names wey dem dey use enchantment enchantment divination wetin all those things be dem dey use am take dey cajole take dey cover people eye so but if you dey prayerful to say you dey pray to the god of the creation my dear brothers and sisters anywhere in the world if una like una take my word if una like una not take my word o oh, eh na so i go just talk am reach but i just wan assure una say prayer dey work na so i go talk am reach this morning my sister don come so make she greet and then of course my brother go come salute una then give us our studio reading wey be the difference between political power and traditional power una notice the emphasis abi e be like say this booster wey i take this morning dey really boost my energy. na ah, true because uh, he say make i salute then my brother go greet But that the two different make me salute make my brother greet hey. Eh. my people <laughs> i salute una this morning <laughs> my name na sandra ikekwa we don come again eh, laughter good know say na good medicine as we dey laugh so e dey make us dey dey younger and we no dey think any bad bad thing neither we go even get bad dream sef so i greet una plenty una do. Um, to the indigenous valuable united africa. he ṣé talk like a big man. hey good to now. Wetin you chop for last night? Is This one wey you dey talk like big man like this morning. No, no, I don answer. You never take this money. Ah, indigenous, you know so na so big man dey talk that. The indigenous valuable. Oh yeah, go on. <laughs> the thing is that I it be like say all through the night I was awake all through and yeah. then just now nine the thing come finally come to make I take my own little rest. But I don't look at them again. The the the they, duty calls. So I need to return back to my duty post, make the local bill like say they empty. So my I cut am. Mo na no vex, the vex go return back very soon. Um, Resident Africans, my good morning. We dey greet everybody all over the world, wherever you be. we dey greet una. Um, you, you when they listen to us for Canada and any other place, for China, wherever you did listen to us, even in Germany, then you can say we did discuss about Africa and the wrongs when they go on. You look at say, no As an indigenous person in that location, check very well. You'll discover that there are some people that are not serving your interest. It's still the same you we are discussing with to see beyond what they want you to see. Yeah, forget what about uh, the glittery nature of all the things you see around the world, uh, even gold sometimes can be faked. So not all that glitters is gold, and therefore, what is behind the glittering and maintenance? And if you look at it, it's always very expensive. And when you live a natural complexion, it's something that nobody can alter, and for that reason, it is not purchasable. So making within the natural environment gives you, you will find out that it will be cheaper to have than to go and bring in an artificial face. But when they lie to us, in most cases, they always they tell us, they say, governor will tell you, we are doing a facelift. Nobody care to ask them the meaning of that English. How you go to facelift? You go lift the moral lifting, the structural and every other thing when you supposed to lift, live and with facelift the outside. So which means all these people, they come to do uh, waiting I one call, but what sepulchral project? Beautify grave from outside, put ties, take make them look fine. Meanwhile, it's full of dead men's bones. Yes, that one will help us look into the difference between political power and traditional power. Political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. While traditional power and power given by God, it is a birthright and it's to be enforced by the people. every day when they break. As humans, you those of us who worship the Almighty God, we tell God thank you. Those who sleep with artificial intelligence, mm. we wake up and tell the machine well done. <laughs> those when serve one shrine last night before they go to bed, they will go and say, Eshio, But irrespective of what it is, it means you have the natural being where you fix say eh, now they're in charge of your sleeping and waking up. It means you have something super that is in charge of it and no longer you. Therefore, nothing make you feel say taking that life away from someone is not an offense. So let us look at even the, the political class when constantly they order the death of people mm. because they want to stand on the ground of retaining power as long as you know that that life was not created by you, what makes you feel taking it is not an offense? So the so the amount that is being sent, the police officer that is being asked to tear gas people, and in the course of it, some complications come and lives are taken. Life life is lost. To the to the thugs when they send out, you are afraid. That was why you could not go there with with your blow. You couldn't go there with slap. You went there using guns, bullets. All that is to let you know, so even you to know that life is very important and is precious and therefore it cannot be taken anyhow. You are defending and trying to try to create fear in the life of people. I want to ask you one simple question. How you slept last night and the sleep actually came. We're not talking about a restless night now. We're talking about a night that you actually slept. If you know you could not really recognize where you were, until you woke up this morning to say, ah, thank you. You stretch and try to crack your body and reset your bones from being stiff. That alone that will let you understand, say, somebody is, is, is in charge of it and a super controller. So the thing you think is too important now. If that man wish to ask for it, if that being wish to ask for it, do you think your powers right now? omi na to him. you know uh, when wike threaten fcta because my fct minister they give up, they did threaten the local government chairman and all every other person there and including their staffs i look at my look at myself. If we can sleep after the threat and he wake up today as at this morning what do you think will be. If even the man that gave him the ministerial position. Ask the drama of uh, God, ask the drama of Abacha on him now. What will he say? And so let us all be asking ourselves this question so that when you are oppressing, suppressing, intimidating, and usurping authority, denying people of their rights, ask, how long will it take for my own to disappear? That is just the question we wish to ask ourselves this morning. All the things you are doing to these people, to every human being on the surface of the earth, World Economic Forum, New Development Bank, and African Development Bank, United Banks, and all the central banks, and every other world of banks, the militaries in the, on the surface of the earth. After all the wrongs you have been doing, whether na world economic forum you be united nations na you be au and eu na you be and nato na you be and nato friends and nato sisters and even ato and uh, tona na you be ask yourself the disappearance of your breath can it make any of these things still remain being active in your name someone else is coming to take over what makes you feel they will serve your interest make a decision to just be a good person today. Each day that passes, be a good man. So that by tomorrow you will find out that that thing is the only thing you can actually give out. What matters to people is not how much of wealth you have acquired. We said it yesterday and we are repeating it again. But it is rather how much of service did you offer? How much of love were you able to give? And how much of impact were you able to make in the lives of people? And the impact has nothing to do with the negativity, but rather how much of positive impact did you make? You make others smile on daily basis all through the lifetime. That is what people will turn to to watch about you. Now, even my name is Ademo Akawadi. Salute everybody who take time to listen to us this morning. And in case you want to reach us to contribute, we the number is 090 The number is active and live. So we are very keen to send your opinion and what you think about the topic when we discuss. And uh, our people, when they send message, I'm all the day I will salute you too as you see me with the family crew. It is salute, as you salute Madam Ikekwe, uh, the president, um, Madam Olayoni, it is brief. And the man behind the mask, when it is the engineer, will be brief you too. And that message may come from Mama Odudua. And so we as the crew, they greet you well, well. As you constantly they spread the good news to friends and make them listen. Good morning. Hmm. Thank you, my brother. Hmm. And Ellie say make we close, make we just go as mm-hmm. if say you don't you don't summarize finish. Because <clears throat> after this after this um words where you share like this anybody wasting, still the heart e mean say devil just go come sit down on top the person. head for eternity. It's it's um it's really sad, sir. It's sad. Oh well, now they listen to us on Informe Radio this morning, and it's now business and lifestyle program Inform Me with Olayemi and Co. Sharp sharp, make we take business news and market worker. That okay. anytime where I see make we take market worker, my heart go they do me kiki kiki because the kind news where they hear from streets people you know say those of us wey dey for inside cocoon hmm. say na once in a while na we dey come outside from the cocoon to come turn to i no know some people dey <laughs> <laughs> some people dey mimic me for here oh, i don understand anyway hmm. when i dey hear the things wey dey happen for streets and as i dey do check check for social media the things wey dey happen e dey make my heart dey bleed i'm telling you i'll just read some things i'll just dey cry yesterday yesterday um, evening i read the tweet of somebody from the north e say somebody send am voice note e say one woman send am voice note of how they dey suffer no food and all that that her her daughter had to go into prostitution so that they can feed hmm. i was I was shaking. I I be mama. I can't. I, I know. I don't know. That's. He said the woman was crying and raining curses upon the people where they cause this hardship on them. That they, they, they, they could not eat, they could not feed. It's like they could not even go to farm and all those things. That the daughter had to go into prostitution. But one thing will strike me. I say, okay, People know say this girl a young girl of less than twenty. you know she's in need of money so why can't you help her without getting a favour back why do we always do we always think of say we must get back because i give to you where that mentality from dey come so you can imagine the kind of life a young girl is now living because of hardship. just to feed. just to feed just for the family to feed. ah i was broken yesterday when i read that i was broken. abi you go hear story of how man run leave family comot wife dey sick children don get kwashoko. this these are i i could see pictures no be say na lie me me people had to picture. somebody come meet me i just sit down for chop somebody just come meet me say mama abeg no vex eh, my pikin go health center i pay seventeen thousand something e no well now dem don discharge am come house say common food for us to eat e no even dey house e say even may i give am food even give am the drugs wey somebody still help me support pay no food any cook food dey here God. my breakfast wey dey kola i carry the kola give am say see God. cook food for the baby to eat so that he go take take drugs if you even see the man you know say the man dey hungry <sighs> Father. for where i sit down like na wow e don reach like this o oh. e don reach like this just food he he no even say he say cook to one make the pikin first eat tey tey drugs before dem go even talk say dem wan put something for fire. Hmm. my brother abeg give us make I, the business news. make i uh, quickly run through the uh, business news for today. Uh, south africa brazil and other other brics nations don adopt new currency to reduce the dollar influence in their country most of the, uh, the BRICS nations be like um, okay like brazil russia india china and south africa mm. and dem agree say there is a bank when like as you get. Uh, uh, uh the federal uh, reserve. Uh, no uh, afdb that is africa development bank. okay That's what these banks they get wetin we call ndb new development bank mm. or the BRICS BRICS nation new development bank so dem say anytime wey i hear not vex anytime wey i hear dat word new from government official eh i dey get eh, i dey dey skeptical about dem you know when you hear new word order new bank new dis eh, i dey dey very eh, very i dey dey very very skeptical about dem dis one dey create am to use am fight against the the dollar influence and so hmm. the bank will now be issuing loan to south africa russia india china and all the countries within that axis with uh, um, South African rand, um, uh, uh, uh, Indian rubies, China whatever, and uh, China yuan and uh, Russia currency. So they, know, they, they don't want to have anything called dollar in these banks in their circulation because the dollar influence should be. So you should understand that Mm. Uh, Russia is teaming up with some African countries and all of that to be able to reduce the power of American dollar in the market. Uh, Canada. It, so the one with the Marvis, wait, my my chook small mouth put for that uh, news. So, must we always borrow? Must we always have um, money from other countries to be able to do the things that we that we need to do for our own country? Our own money. Uh, with our own money. can't we use our money to build our country? Uh, it's possible to use money from um, uh, to use in China, the China generation to build it, mm-hmm. uh, to build up a country. Mm. What the, the, the, issue here is when international trading don't they take place? Mm. When international trading don't they take place, investors don't they come from in between these countries to to, do investment in, the, in you can come into my place, I can come into your place. Mm. You find out that there is this issue of their currency being mixed up, and so uh, that international transaction, these countries, when they call the BRICS nations now, are saying they don't want dollar to influence them any longer. So if you cannot use Chinese yuan, you cannot use South African rand, you cannot use uh, that is if you are doing transaction with any of this country don't use dollar we don't want dollar influence any longer so it's a battle. so what if we if all if all the countries they, use their own currency because i remember those days wey i dey travel say if i go uh, they, get their exchange um, systems if i carry my naira go there say i wan go exchange to their money eh They they give me the equivalent there, there was there was a rate that was um, that was available if i go into their exchange places i give them my naira then they give me the equivalent of of the of uh, of the money that i needed to do my transactions within those countries. Yes, that's exactly what these, these people are fighting now. That is exactly what they are trying to say. That, for instance, if South Africa wants to borrow money from this, uh, the BRICS New Development Bank, for instance, mm. it should not be valued on dollar. It mm. should hmm. be valued on South Africa land. Bro, I dey get you. Be like say you never uh, get me. Uh, to me, if if if all of us say you know say uh, our nicholas don tell us say the economics wey dem dey teach us say na gabrish na im the thing be so if we no look inwards to reason for ourselves eh for us to know say na only we we not be the one wey dey smoke o oh. mm-hmm. say na na im go we go fit mm. remove ourselves from this bondage because to me i just still see this as another another game no vex eh, eh, eh, carry on sha. it's all a game mm-hmm. it's all a game fight the ones I consider as my present enemy. Mm. That is just the matter going on. Well, uh, Canada may uh, uh, say they want to limit the visa entry into Canada because of the what we call housing crisis. <laughs> this one comes from one of their ministers. Uh-huh. the people don't need to wow. for Canada. No, yeah. they must open no. Don't log it. Uh, <laughs> uh, so they say the matter that they create issues, so they want to reduce the the level at which they give people visa to come and study, uh, student visa. Those so eh, they, eh, they, they make a lot of people now pack families, they run enter Canada in the name of being a student. <laughs> NNPC, <laughs> NNPC yes, in Angola, Algeria, and Libya, so they don't declare their earnings as 27.995 billion dollars in the half part of 2023 why Nigeria NNPCT today refuse to declare nor publish their own account. Uh, this one, you they vex me. This one when I want it, so I personally want to express my own. it's a festival. Lawyer don slam hundred million naira suit on IG and Kwara State government and others over the way they say use police harass people when they do the festival for the traditional festival and how they make them not being able to perform their rights. Then the lawyer can go dey sue IG to court and Kwara it. The vexation when we get now, I can't imagine how a traditional festival go they go court now dey discuss issue of tradition, tradition. for a for a foreign for a foreign organization wey dey dey call court when a woman carry come why you no carry the ig and the government go your own court when you get as tradition you know say the chief priest na fake that is the thing because even the chief priest sef na fake if the chief priest know wetin dey do what are you go to do with one hundred million if they pay now ah. when you buy one hundred million go. shop cow matthew howard go court when you wan take do thirty five why you no go try to be job when you dey use the person as farm make e go help you trace the people mm-hmm. <laughs> if they cry, if they hear say ig office collapse kill ig because of wetin we order say offend their matthew howard go village abi governor dey go governor dey go office dey say as e dey enter lift to enter your office believe collapse the governor die for inside next the next governor you no go dey stop traditional festival so the really the chief thing of the festival sef na na fake clean. so going to court it means you are looking for money. Hmm. Uh, I, I no support am o I personally no support am na make me bring am up as news. <laughs> ah ó mà ṣe o <laughs> i no i no i no talk i no wan put mouth for this matter so. Uh, no as a traditional me me i dey i dey waka for grassroots i dey discuss with grassroots people you know when you look at the traditional setting there are things that you not expect to go to the white woman court. i wan ask you wait first i wan ask you before before before dem bring court come how were we handling issues within the communities including including key person key person how were we handling it. na for palace dem dey take care of the last okay. part of the matter. you know say if you check if you check all the the all these books wey we dey read you go find out say they say one of the one of the main issue wey dey get with east be say east get that dey get that um, tradition you understand they dem yes. get democracy even before these people waka come so they could not yes, actually yes before they ever get mm. there it was actually tradition full time democracy. so they were settling matters at the market square. yes. no matter where dem no fit settle so wetin come no happen matter. to us we are going back there sha we are going uh, back there federal land revenue service say that they blame the massa say na na nigeria port authority say na dem dey cause am when international shipping line no dey pay tax for nigeria say dem no dey let dem access international shipping line and even when dem wan sue dem say don't worry we go collect it on your behalf international shipping line go come drop that go comot go without paying taxes so I the local shipping line dey come. i pray say so, dem go drop comot dem no go pay taxes make dem go make dem no talk like that because those ones dey get their receipts remember when they when they talk about uh, train how much they talk say nigeria take do the train by the time uh, they carry information reach that side na dem say abeg make una no lie for our head o this na the money wey we collect from una for this matter o oh. so if this thing come out now you find out that the those uh, shipping companies they go bring out the receipt but who who dey collect who dey collect, who collect um, the money. yes excess code account uh, well, sorry ma. go on go on. Uh, eh, excess code account don don split patapata o as e come fall to four hundred and seventy eh, four hundred and seventy-four thousand dollars as federal government and other uh, and local government and state share nine hundred and sixty-six billion naira in the month of july right now wetin dem get after dem don do the sharing august wey never do dey say na only four hundred and seventy-four thousand dollars na im dey there That was the same account that was reading millions in the past and uh, billions of dollars today, and thousands of dollars can be there. Tinubu don't retire means boss. That is National Education Management at, uh, uh, Commission. Don't retire the boss. You can't go put this Odusote as the new acting DG of the of NIMS, uh, they call uh, a national identification number. the people when they in charge, the man when they in charge, the person when they in charge, kata kata, Tinubu retire am yesterday, he come go put another person. Wetin and na woman. Wetin be the reason uh, wey wey dey take uh, remove am? I say uh, you know say there is always a reason behind the reason, but as the issue is, uh, wetin dem dey give as reason to us, we know say no be him be the matter when dey there. Uh, delta state government say dem wan they wan start to pay ten thousand naira as palliative to five fifty thousand one hundred and ninety-six workers wey dey di state say delta state get fifty thousand one hundred and ninety-six workers for di state so dem now be paying thirty thousand naira as palliative in addition to their monthly salary for the next six months which be the money wey. So, ah so they'll give them sixty. 60 sixty thousand eh, naira as no, palliative. No, the implication now is sixty thousand as palliative. Okay. That is what it means. Now the okay. business news wey we get this morning nine im also. For that big money. <coughs> um, ma no talk madam ikekwa abeg give us market workout. <laughs> i laugh in french and I say making not talk <laughs> i dey dey talk since. <laughs> well for market waka eh, the matter dey somehow based on say eh, me wey dey check check don discover say na every four to five days new price for market dey come and i no know who dey even carry the new price come but me go just waka go i mean say new one don come the time e take dey come i no dey know for as we dey talk so now rice now e na every five days as i talk na im own price take dey come uh, including other things for market na e dey change mind <laughs> so the ladder wey im dey climb na on top of roof im wan go stay where be say person hand no go reach am even the up up wey e don go so the le level of the ladder eh, nobody fit climb there the cheapest rice now for market dey sell for forty-five to forty-six thousand for bag of rice and uh, we still get the one wey be say e dey for fifty-five thousand or nigeria rice now dey talk not be foreign o because even some foreign price no reach so but for nigerian rice na the price wey dey na im e be that so rubber of rice na two thousand seven hundred naira for the cheapest rice two thousand seven hundred naira for nigerian rice the one wey stone no dey o na we dey talk so and uh, some rubber of rice now also three thousand naira for nigerian rice mm. while cup of nigerian rice dey sell for two hundred fifty naira for nigerian rice for beans as rice go up beans sef say e sef still get value white beans before we dey buy am one thousand three hundred naira for rubber but as we dey talk so white beans rubber na one thousand seven hundred naira for rubber and cup of white beans dey sell for one sixty some dey sell one seventy brown beans say na him be the oka egbe of them all for the beans say na him respect dey body brown beans dey sell for two thousand naira for rubber some dey sell one nine based on how dem take bring am come and um, cup of brown beans dey sell for two hundred naira to one eighty to two hundred naira that one na price for brown beans then red oil red oil dey for thirty-two thousand naira last week wey i first come i say red oil dey thirty-one thousand <laughs> eh before the candidates follow am oleyin come still go up say as the rest dey climb he dey climb follow them because na the same market dem dey he no go stay for ground so from thirty-one he enter thirty-two so we no know how e go be for next week na this week omi dey talk so thirty-two thousand naira for twenty-five litre of red oil while four litre for red oil dey sell for five thousand uh, two hundred naira some dey sell five depends on how the four litre take dey and ever bottle for red oil dey dey sell am small ever dey sell am for nine hundred naira then groundnut oil self dey follow because of the na same fry fry dem dey fry groundnut oil for twenty litre dey sell for nineteen thousand eight hundred naira for twenty litre of groundnut oil the one wey dey sleep and the four litre for that oil na five thousand naira while ever can small one for that groundnut oil na one thousand naira. ogbolo ogbolo still dey for six thousand naira for rubber cup of ogbolo na six hundred naira egusi for hand on wey dem take hand take break that one still dey for six thousand naira while cup of that one na three fifty and uh, the one wey dey take engine take break na five thousand naira cup of that one na three hundred and they get your waka reach to see them lesser than that price based on the kind how the melon take this they dey find pass each other then garri hun hun hun say from hun hun hun they say garri no e no dey e no dey again i come ask them where e go they say the ones wey dem plant before don dey finish for where dem for plant am say the one dem plant last year e never reach to begin dey harvest am so the ones wey dey e don dey finish so i come dey wonder whether people no plant plenty last year or na the farm dem travel or i no know wetin happen so based on that if you see if you price it there they will tell say garri no dey again so uh, uh, bag of garri nineteen thousand five for bag of garri and the line line dey sell for three five some dey sell three seven for line line and uh, another thing wey still affect for garri na um, half done wey dem dey sell before you go see am wey dem go shade am two hundred naira you buy am maybe you and your house fit chop that one now if you buy am maybe na only one person go fit chop am based on the way dem take wrap am when you ask dem tell you say garri no dey so price of garri e go up and e affect the size the measurement and how dem take dey present am to you even those wey dey sell am as food the thing get how e be for them because the price dey high nor maggi sef e know say na e dey make soup sweet e sef still go up they dey buy packet of nut before for nine hundred naira but now na nine fifty that one na for wholesale store meaning for house na one thousand naira for packet of nor maggi and tin tomatoes too um, eh, when we dey buy before when you fit buy for three fifty before na four hundred naira now so everything add money Eh, market no dey friendly as we speak and eh, many people no get joy sake of say to feed their house nowadays na wahala that one na market waka for the week. Hmm. oga adama wetin you wan make i talk now what do you say because we need to encourage ourselves we need to encourage our brothers and our sisters abeg i wan beg this morning anybody wey you fit reach out wey you fit help make you help render the help to them I beg, i dey beg let us help one another this period the community where i dey thank god say we dey work together you know say we fit waka go another person place maybe we get e get uh, um, leaf wey the person get for there wey wey person need eh, you fit just tell them say ah abeg i need this thing o oh, they will give you vice versa if you get something for your own compound wey dem need you go if they tell you say they need am they will come come collect the this thing since how many years we don dey preach urban farming container farming bag farming we don dey preach am and we dey see the the the need the importance of those things wey we plant for containers those wey dey lis ten please do the same continue you fit plant sweet potato for containers within three four months e don grow before that one dey you e fit dey plant as the as the leaves dey grow you cut plant for another container so that eh, at every every month you go get something to harvest every month you go get something to harvest if you dey do am like that say okay as ah, this one don go na this one month na the leaves wey come out cut put for another container or bag you cannot be hungry they don teach us oyibo way so tey na work work to pay work to pay na im be the main thing no you cannot be hungry if you do things for yourself and by yourself for you and your family then the excess you you sell am to take get other things wey you need i no know how we wan take talk am again una dey lis ten to us on informe radio abeg oga jomo sharp sharp continuation of um, of the topic of yesterday the atrocities of of the west using uh, gambia and mali as uh, Eh, eh, gambia and burkina faso as a case study you still dey with us o this one wey i just dey talk. i dey i dey lis ten i dey lis ten. hmm as a case study you know say na solution today now we go talk about the solution but before you talk about solution e get something wey come my mind yesterday i say this this same atrocity wey dem dey commit for africa now wey dem no want make the thing wey dem build for here make africans begin use am dem dey forget say africans dey for their countries abi and say na uh, africans um, na im dey mostly work for for di factories and work for their companies it has been shown that africans are very intelligent mm-hmm. what if africans now choose to say they wan waka comot for where they dey work but they come spoil their machines how would they feel mm dem go talk say na na na their knowledge na im dey take put that that uh, that thing wey dem dey benefit for those companies how would they feel do they know that they are even setting their own countries up for burning they understand that thing at all if people begin retaliate now they go say that they retaliate they go say na crime meanwhile dem don commit crime eh, crimes and crimes against humanity icc is quiet about it un is quiet about it all the so called bodies wey no wey no international there is nothing international there is there is nothing about them that is serving the interest of africa they are quiet about it but may we just let them know boomerang na una teach us the word boomerang make una go find out wetin boomerang mean whatsoever a man soweth so shall he reap i dey always tell una for this session. say the demons the monsters you created by the by the by the um, the system that you have put in place by the things that you have done they will come back to haunt you and no be small hunting o oh. una know this the the the principle of sowing na ah. if you sow one one corn not be one coin one grain of coin you go get back o oh. patapata if at all at all e bad pass maybe na one cup for uh, for this their gmo now but if na the uh, our traditional one our local one we go fit still see like two three cups from one one corn one grain of corn na the multiplication wey dey come be that o oh. so those of una wey una know say una heart una hands clean una heart pure una continue o oh, because that na the only thing wey go save una o oh, una saving grace na be say una no shop with these people say una no dey their camp if not their the whatever is coming is going to be big and it is not just going to be one country no be one country go chop am as africa don dey chop am come for centuries the shopping one na one shop now no be the one wey dem dey use uh, eh, laser take dey burn dem dey talk say na climate change o oh. hey man give una warning for anybody wey wan roof wan wan roof house again now for america and canada more una dey use blue roof take dey roof am because dem say the laser wey dem take dey burn the houses e no dey touch colour blue dem say that's why un uh, eh, army dey use blue cap so make we dey learn we dey learn every day na all the houses with blue roof they were not burnt how come my brother I beg, give us solution then before our sister eh they don't. They warn me Yes, sir okay. <laughs> mm. uh, you see thank you ma i i get some things when i try to look at this morning and um, it's all about the project africa i think there is a need you were using the language in, in awakening when it's not just it's not just normal, it is highly spiritual and there is a move, a force that is behind the awakening. Let me refer from uh, uh, one of these African countries. They tell exactly what Tinubu this for Nigeria and how they think the how he vote with the own country had their president do. And we now discuss that it's as an army officer. They only have 4,000 army. And their president, they boast. Because he knows that they go so overthrow them, they boast. They will go invade Niger and uh, Burkina Faso. Where the soldiers they Them, when they they think of the day when they want to move from office, in they send people, they want send people go which war. He, said the compound, he said the country is like a compound. But we'll get the video as soon as this program finishes. He said, that, he said our country be like our army na compound e be compared to the soldiers when you dey go fight. Mm. So uh, Nigeria government uh, because they dey pressurize Tinubu say if you no do this thing dem go tell the world that you didn't win the election that is why you know he was comparing them to his own country Had the stole vote. But let's come back to the way the matter be. When you look at the way Africa is waking up, The worst is already being threatened. Because they never believed that it would be happening at this time. They needed the, they needed Africa the most. You see, all this why it has been they've been lavishing, and you, they, people are saying France and UK had the best gold storage in the world, the largest. You cannot have the largest gold storage, and the gold storage will be larger than the deposit. So the question I'm trying to, what I'm trying to let the people know is my take, my personal opinion on the solution to BBC. yes, France, Germany, Canada, nation any country when do the do investment and try to take away the thing or destroy it while living. Corporations came after exploitation. He said when they call exploration but we know say the real world is exploitation they are living they destroy their things look at the oil uh, oil oil ring wey fall for delta uh, just recently when people go missing two died instantly others were injured till now they've not find some of the workers they have been need to see. foreign company. Um, yes somebody will just tell me say na just normal fall that is fall why is it falling at a time like this but make we look in all this it, they are all linked up together that when we are ready to leave our properties will no longer be in use and when you trace what is going on that was the same oil rings that was being prized by indigenous person to buy from a company that is ready to leave nigeria na so so i want us to look at the same approach when we are talking about guinea talking about burkina faso mm. and every other place it has even happened in nigeria. Annoyingly to mm. us. Hmm. so my take is whenever and now that africa is waking up africa should add this to it don't leave dirty here this is my own law. Oh. Don't leave dirty for here When these people came, they met what we call natural habitants and natural habitation, where we were having clean animals without tuberculosis, without Ebola. Africa was living with their animals and eating it as meat. They came up with sicknesses from the lab. They just our, our our antelope and our monkeys to do their lab test and came to deposit them here. And then they later said it is monkeys and bats that carry this sickness and carry that sickness. Even sometimes you see what shouting. We are not the ones, though, but the ones when they bring come from their side. So, and looking at all these things, these guys are constantly trying to look at Africa as a birthday center. One, two, as as beasts that do not deserve any human treatment. And lastly, as a, as um, resources center where extractions are to be done, whatever you meet on the way of trying to get a solid mineral, you break it, and that is what happens to the humans. And so, what Africans need to do is to finally tell our soldiers that are helping them to beat traffic. That Nigerians are not willing, Africans are no longer willing to pay taxes to, for, to finance and fund people who are going to be using the funds that are being raised to pay their salaries to start being used to torment them. That is one. Two, <laughs> some universities in Nigeria, as I speak to you, as at three days ago, have already signed up, and in Africa, have already signed up to take grant and run courses on what they call artificial intelligence development in our universities. Very soon, your picking go go school. When you come back, he go say, Daddy, I'm not going to marry, I'm going to have children. And then he will be telling you, you your brain is no longer functioning. I have something to plant on your head where you will not grow old. Please, let us monitor our children because some universities now have already gone to take grants in Nigeria to push artificial intelligence on another way to enslave Africa the more. And so, what are we to do, Nigerians and Africans should open their eyes and monitor their education, monitor their police, monitor their soldiers, and never allow these slave masters that we were calling politicians. Please, if you research very well, we don't have politicians. Go and make your research. We don't have politicians really have people in different groups under the umbrella of political party that are slave hunters. We don't have politicians. And so the people you think are actually representing you at the Senate and at the House of Reps are actually selected slave hunters that are hunting and keep selling you for these people cheaply, but getting the, the dividend as a monetized approach for them to come home and be calling, calling themselves big boys. Please, Africans should open their eyes. Slave hunting is still going on and it is on the ground, on, on the platform of politics. That is where they are using. And therefore, Africans should simply unite. Somebody said one thing on the video, just say, just, I mean, that I saw yesterday night around three a.m., eh, okay, this morning around three a.m. He said what Africa require to be successful is simply unity. Hmm. Then no. Love and unity Once are the solution for the yes. world. If the moment Africa unite, we've got it the solution. Hmm the moment they cannot land in your country okay look at now just three days ago russia brought in their mm. russia has already brought in their machinery hmm. america has brought in their machinery against niger uh, uh, france brought in their machinery against niger russia now decide to come and deposit their own machinery against America and France. France. Now, France is saying that what we have around now will not let them do a good job with ECOWAS. ECOWAS is already being afraid that they may get Satan coming to their territory in form of serpent that Russia is going to bring. So, what we are looking at, don't turn Africa to become a dusty zone, though, because where you cannot have it, you prefer to destroy it. Hmm. Africans should watch hmm. Africans that are being used as slave hunters. This is my own case. The moment Africa unite, we can stop this evil. And all of this nonsense will be over. We will now start to rebuild Africa by Africans. Okay. Good morning. My name is Adam Makaro. All right. Thank you, Madam Oh, my brother, you do well for this talk this morning. I don't reason this matter. I don't know where they think the matter they go. Because I discover, say, This thing wey dey go on for our sister country neighboring country i dey reason our own for here you see our niger deltans i know how far dem don suffer dem no even get land to plant dem no get good water to drink because of all these foreigners wey bring in their uh, companies dey do business for around there and dem no even dey care for the people wey live around there for inside this trouble when the people dey face health problems and all that because of the pollution with all those things you go see say these people because of their color na white they go still dey form superior for amongst them there and people wey dey go even manage employ for the community they go see dey slave dem dey pay dem peanuts error big error e don tey wey this slavery dey go on e don tey wey dey go on and dem no ready to stop now people dey say they need their freedom you dey destroy the things wey you talk say you build for there because they say make you go now for our niger deltas we get people we get things like this happening there then after all these deaths loss of lives of children of mothers of youths destruction of their property dem no dey even dey fit go farm the suffer wey you put there you, you no dey compensate them with anything then after all this they go say come go we don suffer reach you say you wan destroy the things wey dey there <laughs> oyo na their case o oh. because i too like all these uh, niger delta people if dem try am for here i just say make our people hear this matter now because as e dey happen now we dey hear am we dey get sense e no go reach where we dey we no go allow am make una no allow that kind thing happen because na una land be this. una go stand to defend una land now visitor dem be all travellers must go back home person wey travel e no dey go back house na dem put him court in court for dis place dem no plant anybody court for any place if you travel go somewhere one day you go back to where you from come when you come when you dey come na bag you carry come so when you dey go you go carry your bag go if you say you wan you wan destroy the things wey you build then you go need to bring back the lives wey you destroy na the truth be that ma to me dem no need to destroy wetin dem build dem need to pay more compensation to wetin dem leave behind to compensate wetin don dey lost na the truth be that. well my people dey eh, say na wetin person comot eye na im make do pass am my name na sandra ikekwa. right, my people na the time we get for today be this. Um, the information wey una hear and use na be the power una get to take comot for the situation wey una find una sefs now and even the one wey dem dey prepare ahead dey wait for una make all of us wise up. Love and unity is the key to fight the enemy within and without. Make we not fight ourselves again, but find the common enemy and knock their heads together. For me, I believe say the enemies of the indigenous people of Nigeria will become the enemies of themselves unto destruction and death. That's why I talk and reach this morning. My name is Olayemi Asabetu na as I dey shake leg. Like, for me. So, now bye bye. <laughs>